Hii ni radio hijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyara vyo mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza ca rushamakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga ejo ku munsi wa kane mw'ijoro niho umugambwe w'abademokrate muri leta zunze ubumwe za amerika wasozera ikoraniro rikuru ryatanguye ku munsi wa mbere niho kandi vice perezida kamala harris yemeza icese amabanga ashinzwe yo guhiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu ku giti c'umugambwe mu matora ategekanijwe kw'igenekezo rya gatanu y'ukwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka mw'ijambo ryo kwemera iryo genwa vice perezida kamala harris yagize ati On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America.
mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turagaruka ku majambo yashikirijwe n'abatetsi batandukanye bo mu mugambwe wa demokrate yo gushigikira abatetsi bagenewe muri ayo mabanga twongere tubwe no ku buryo abarongoye uyu mugambwe bakoresheje kandi bariko barakoresha mu ntumbero yo guhimiriza abanyamerika kugira ngo babahe amajwi mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe n'injabwenge zakurikiraniye hafi y'ayo matora iryo koraniro eh, baku- kurikiraniye hafi ba iryo koraniro rikuru ry'abademokrate eh, zigiye rero kutubwira ido n'ido y'ukuntu iryo koraniro ry'abademokrate hamwe n'iryaribanjirije mu kwezi guheze ry'abarepublika bagenye donald trump yahoze ari perezida eh, yagenze abatumire muri uyu munsi rero ni professeur iravindura yigisha muri kaminuza university of washington tacoma uraho professeur iravindura
yego ndaho mwaramutse Fredi- frederic murakomeye bwakeye ngaho Ah, twari haracari mu gatondo ca kare ni saa moya yo mu gitondo Ya, turakuvyuye ni vyiza cane rwose ko washoboye kuzinduka kugira ngo uje muri iki kiganiro turi kumwe kandi na placide magambo umumenyeshamakuru uh, akomeye cane rwose mu gisagara ca new york uraho nawe placide magambo uraho neza frederic turaho turakomeye aho bifashe gute new york Ah, new york turaho natwe ngira ngo turi ku isaha imwe n'amwe yego Ah, twebwe nuko hatangiye gukonjamo gakeya ntabwo ndibaza muri washington mwe mushyushyemo gato kuturusha twebwe turacabeze neza yego
imbere yuko dutangura rero reka twumvirize bimwe mu vyo vice perezida kamala harris yavuze ariko aremera amabanga yari yashinzwe mu kanya twabumvirije twabumvishije eh, ijambo nyamukuru aho yariko aremera amabanga ashinzwe reka twumve ibindi bintu yabandanirije ko We are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining main goal of my presidency.
uyu ni visi perezida kamara harisi ahejeje kugenwa muri ayo mabanga yo kuzoseruka umugambi akaba ahanini ariko avuga rero ukuntu uh, ibyo azoshimikira ko abanyagihugu aca- apana cyane rwose abatunzi ahubwo abanyagihugu abayabaye akaba rero yemereye yabemereye ko azobateza imbere reka rero dutangure kuri wewe dr elavi ndura uh, agira icyo avuze kuri iryo jambo eka no ku bintu abademokrate bagarutse ko iryo jambo na n'iyo migambi bazoshimikira ko mwayibonye gute Ah, ni ukuri kose ah, biranejeje cyane kandi biratanga inguvu ah, mu mutima no mu mutwe kugira ngo tu kuko abavuze bose visi perezida kamara harris n'abandi bose bavuze amajambo kuva ah, bahuriye i chicago ah, ni ukuri n'ibintu biryoshye rwose kubera ko igihugu ntigitezwa imbere n'abantu batunze gusa igihugu cya amerika n'ibindi nk'ibindi bihugu byose bitezwa imbere n'amaboko n'imitwe n'ubwenge n'ukwitanga by'abantu byo- by'abantu bose Ah, nicyo gituma ijambo rya kamara harisi narishimye cyane rwose Eh, mweho placide amagambo muri rusange ijambo yashikirije ariko aremera aya mabanga ah, muribona gute uhereye nko kuri ibyo ngibyo uh, madamu visi perezida uh, kamara harisi yavugaga uh, byo ku cyiciro cy'abantu bo hagati ni icyiciro cy'ubudehe ugereranije hari ibyiciro by'abakire ibyiciro by'abantu bo hagati n'icyiciro cy'abakene icyiciro cye rero cyo hagati nicyo cyiciro eh, aba biyamamaza kenshi na kenshi bagenda ba- baheraho ugasanga ba- eh, abademokarate ugasanga aricyo bahanganiyeho n'abarepublicans kuko icyo cyiciro cya kabiri nubwo kidakize cyane kidafite amafaranga nk'aya- nk'ay'abakire usanga abarepublicans aricyo bi- bitaho cyane Eh, nkeka ko guhera nyuma y'intambara ya kabiri y'isi n- mbere yaho gatoya ku gihe cy'aba roosevelt franklin delano niwe watangiye guteza icyiciro cyo hagati eh, imbere afata eh, imi- imisoro imisanzu y'aba- aca- ayica abakire noneho bakagerageza gushyira ingufu eh, mu burezi nk'uko eh, madamu Elavi yarabivuze bakabishyira- bagashyira eh, iyo misoro yatanzwe mu burezi noneho bakazamura cya cyiciro cyo hagati kuko ariyo mu maboko y'igihugu ariko rero kikaba cyaraguye cyane guhera mu myaka ya za mirongo inani ku gihe cya rigani ari nabwo eh, rigani akimara gutsinda jimmy carter yahise ashyiraho eh, gahunda y'abarepublican n'ubu ngubu bakigenderaho yo gukata ya misoro ku bakire aho usanga abakire rwose badatanga imisoro na na busa nubwo baba bafite za miliyari na miliyari z'amafaranga menshi ahubwo ugasanga imisoro itangwa na cya cyiciro cyo hagati ubu rero akaba aricyo kintu abademokarati bagenda bakoresha kenshi na kenshi iyo biyamamaza bagihanganisha bakirwanisha n'abarepublicans nibaza ko icyo rero kamara hari aho ngaho yarimo avugaho cyane igihe yatangaga ijambo ryo kwiyemera mu ijoro ryashize igome tukibandanya kandi ku majambo yashikirijwe ah, bashikirije amajambo ntibari abademokrate gusa harimo n'abarepublika baranguye amabanga ba- akomakomeye ah, haba mu nama nshingamateka eka haba n'abakoranye cane rwose hafi na perezida yahoze atwara amerika donald trump ivyo bintu bivuze iki madame elavi nduro Ah, abavuze ah, mu- ah, ah, muri chicago cyane cyane narumvirije ah, na O- Oprah Wi- winfrey Oprah ah, Oprah winfrey ah, avuga ati je ntaho mpagaze sindi umudemokrate sindi umurepublicain ndi umuyendepanda ati ariko ndabona yuko inzira kamara harris na teamwork bazo- bazotujanamwo ariyo nzira igihugu cacu ca amerika mbere n'isi yose ah, biko- you know, bi- bi- bikeneye ah, muri iki gihe turimwo Ah, narashimye cane rwose ingene abavuze bose ba- bavuze cane rwose ingene gushigikira umubano aho abantu badasa bashobora kubana bagafashanya kugira umubano utera imbere n'igihugu gitera imbere ni ukuri byaranejereje cyane rwose baratwereka neza ingene wundi mukandida ah, donald trump agomba gushyigikira abantu batunze gusa bo hejuru ariko abo hagati n'abandi babakenye ugasanga ntabibuka yuko nabari abanyamerika ayo majambo jewe ni ukuri yaranejereje cyane placide magambo kubona hariho nk'aba bategetsi cyane cyane abakoreye leta ya perezida donald trump bifatanya n'abademokrate muri iryo koraniro bamwe bwimubiha insiguro nk'iyi hari abategetsi batari bake bashikirije amajambo ahantu nahera ni ikintu nabonye ari nk'abantu bagera kuri cumi na batatu tuzi cyane bakomeye mu ishyaka ry'abarepublicans bari bakomeye ariko bakaza kugira ibibazo babigiranye kandi usanga bose barabigiranye na trump nibo baje kuvuga ariko uwagize impakite nini wagize ikintu ijambo rimwe ricengera mu bantu ni uriya wahoze ari umudepite w'umuripublican wo muri leta ya illinois adamu kinzinja niwe yahoze ari umudepite w'umuripublican ariko akaba yaragize ikibazo cy'uko cya gihe hateraga imvururu kuri congress y'abanyamerika ku nzu y'inteko ishinga amategeko nabwo bivugwa ko nyine hagizwemo uruhare na trump aba ba republican we n'undi umudamu nawe wo muri umukobwa wa dick cheney liz cheney nawe yari umudepite bagiye muri komite noneho ikora iperereza kuri kiriya gitero noneho trump nawe kubihimuraho na wa mutwe ba bantu bamuri inyuma bamushyigikiye bamaga bamwe mutwe yashinze nyine y'abantu bariho b'inkoramutima ze bamaga bagenda noneho babavanamo bavanamo baba republican kubihimuraho babasohora nibo rero basa n'abakoze kuri trump cyane nibo bamukozeho bagenda bavuga amabanga ye yose uburyo yitwaraga ariko trump nanone akaba yagize ikibazo kinini cy'uko muri konvensheni y'abademokarate y'uko abademokarate basa n'abayubeje abarepublikani kuko mu gihe biden ari bo bari biteguye mbere igihe bakoraga konvensheni yabo biden yahise yiregura nyuma y'uko bayirangije bihita rero bitera ikibazo mu myamamarize ya trump na nimugoroba rero abo bantu muri iyi guhera kuwa mbere ndakeka nibwo batangiye kujya baza bavuga ibi byose ku buryo ni abantu bazumve cyane ishyaka ry'abarepublikani mu kuba babiyomoyeho tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean damour munezero muri aho muri aho muri hega jean damour turi aho muri hehe mu rwanda mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara ni byiza cyane rwose mwarakurikiranye ikoraniro rikuru ry'umugambi w'abademokarata yego murafite akabazo icyiyumviro muterera turi kumwe n'abahinga bakurikiranye iryo koraniro nkurikije amagambo uri kwiyamamaza ku mwanya wa perezida kamara harisi amagambo avuga wumva ko ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu cya perezida zunze ubumwe za amerika kumva ko nyine ibyo avuga n'ubushobozi afite ni umuntu wabaye visi perezida wa amerika ibyo avuga n'ubushobozi afite birahuye azi igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane ko nyine yanakibereye visi perezida rero twamwifuriza amahirwe masa murakoze amahirwe masa yego mu intsinzi ye rwose turayibona njye ndayibona cyane murakoze jean damour munezero mushyantahe placide magambo ibintu mushyantahe jean damour munezero ashikirije avuga ko amajambo yashikirije yerekana ko afite ubushobozi uko namwe niko muba mubibona birashoboka cyane ariko mu mateka y'iki gihugu icyo twabwira jean damour arakoze kuba tugejeho icyo gitekerezo ariko mu mateka y'iki gihugu cya amerika akenshi na kenshi ni igihugu ugiye cyane cyane muri biriya bice byo hagati uretse ibice byegereye inyanja ya pasifika ku gice cy'uburengerazuba no ku gice cy'iburasirazuba hegereye inyanja ya atlantika iyo ugeze hagati muri amerika ni abantu bafite imico imwe haba mu rwanda no mu burundi twitaga iya kera bamwe bumva ko umugore atayobora igihugu birashoboka koko ibyo avuga ko uriya mugore kamara harris afite ibitekerezo byiza ariko icyo kintu cy'imbogamizi nacyo kiracyahari hano muri amerika kijyanye cyane cyane n'imyumvire bavuga ko nta mugore wakagombye kuyobora igihugu hari umugabo ni imyumvire imwe ab'iwacu bateye imbere mu myumvire usanga banarenze abantu ba hano bo mu bice byo hagati ku buryo nacyo ni ikintu umuntu agomba gutekereza ariko ibyo avuga kuko nibyo na Trump ubona ko asa n'utari muri pozisiyo nziza ariko iyo mbogamizi nayo irahari madame ravindura mwihweje ibyashyikirijwe na jean dabon umunezero eka n'inyishu kane icyiyumviro gitanzwe na placide magambo acumvikana ko hakiriho abantu bari ku mico ya kera naho buba batarenza mirongo itanu ku ijana izo mbogamizi murabona ko muri iki gihe zishobora kugushika izoshika rwose ahubwo twaracerewe kuko urazi ko twese twama tuvuga no mu maorganizasiyo yose ateye imbere n'abafilozofe n'abapolitisiye bose bama bavuga bati umugabo wese ateye imbere aba afise umugore amushigikiye inyuma ni kuki ubu rero hageze umwanya wacu wageze yuko abagore nabo aho ntibategereza kwama bari inyuma bashigikira abashingantahe babo gusa abashingantahe nk'uko dag ariko arashyikira kamara harris umwanya wageze ahubwo twari twaracerewe kamara harris afite ubwenge afise experience yo yo mu mategeko afise umutima witura abantu ukunda abantu kandi agomba twese kutuzana hamwe mu bumwe mu mahoro umuntu wese ashobora gutera imbere umwanya wageze n'abari hagati muri amerika bose barabitegera yuko umwanya ubu rero yuko umufasoni ashobora gutwara igihugu cya amerika nk'uko abafasoni benshi batwara amakaminuza batwara amakompanyi afite amafaranga menshi hari hasigaye gutwara igihugu gusa umwanya wageze rero ahubwo ndashimiye rwose jean munezero kubera yabidushikirije tukiri kuri wowe nyine madame ravi hasigaye nk'iminsi mirongo irindwi n'ine gusa kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu aha muri leta zunze ubumwe za amerika abe aho hazaba ari kwigenekezo rya gatanu y'ukwezi kwa cumi na rimwe muri uyu mwaka ku bwanyu ikintu abagenywe n'iyo migambwe mikuru yo muri amerika abarepubulika n'abademokarate ikintu abokora n'ikihe cyane cyane abo bantu bagenywe muri iki gihe hasigaye iminsi mike ikintu cya mbere bashimikira ko ku bwanyu n'ikihe ikintu bashobora gushimikira ko ni uko ijwi ryose rikenewe tudodore ku miryango mu masengero mu masoko ahantu hose turi umuntu wese twese tuhagurukire rimwe ntihagire ugira ngo ko yari amaze gutsinda kamara harisi oya mu mapolitiki umuntu ntaba abizi dukeneye twese guhagurukira rimwe nibaza ko ari icyo gikorwa gikomeye ubu gisigaye kugira ntihagire ngo kamara harisi bose baramukura kunda ntacu nawe ntoja gutora azotorwa oya n'ukuri abantu cyane cyane abakiri bato b'imyaka cumi n'umunani bose bashobora gutora abashaje twese dushobora gutora nabyo ndishize mu bashaje twese nitwahagurukira rimwe ababanyi bacu twese tukabajana tugatora nta kintu kitazoshobora kubaho kamara harisi azoba umufasoni wa mbere abaye perezida w'igihugu cya amerika namwe placide magambo nk'uko twabivuze hasigaye iminsi mike mirongo ine iminsi mike abo banyapolitike bahiswemo mu migambwe yabo ikintu bakorana iki ndabigarukaho kuko nari nabikomejeho na kare kuko urabona iyi nama ya konvansiyo ibaho sinzi konvansiyo uko nabyita muri ziriya ndimi z'iwacu ariko ni nk'inteko rusange yemeza muri iriya nteko rusange y'abarepubulika buriya yagize ikibazo gikomeye cyane kuko nk'uko babikomojeho hari icyiciro cy'abarepubulika bitandukanyije n'abarepubulika nyine na Trump kuko bavuga mu ishyaka rya Trump ubu ngubu bajya ku bademokarate kandi noneho hari izindi mbogamizi ku ruhande rwo kwa Trump nanone Trump kuko abantu benshi bamurwanya nabo mu ishyaka rye urabona ko yaba iriya famiye yo kwa ba Bush wabaye perezida wa Amerika ntabwo yaje kumushyigikira hari n'abandi bantu benshi bo mu ishyaka rya kera ry'abarepublican n'ubu bavuga bati ntabwo turi rya shyaka ry'abakonservative cyangwa se rya gakondo bakavuga bati Trump byose yaraje arabizambye noneho ubu hakaba hari ikibazo cy'uko rwose babatesheje umurongo gahunda bari bateguye muri iyo muri iyo nteko rusange abademokarati abasitarategisite bariya bategura baba bari inyuma y'amatora bafite uburyo bayapanga bagira iki barabacunze bategereza ko bayirangiza bavugamo ibintu byose biteguye umukandida Biden bari bagiye guhangana nyuma yaho gato nibwo bahise bamuhindura umusaza Biden bamushyira ku ruhande bazana kamara harisi ari nabyo tuvuga ko kamara harisi rwose baje baridagadura urabona nk'ijambo michelle obama na obama barack obama ubwe n'amagambo n'ubu ngubu bazasigara mu mateka y'ibi ngibi ni amagambo bakoresheje ku buryo Trump amagambo avuga we yagiye yivugira bakayamushingukiza bakamugarurana nk'ayo yavugaga ngo abimukira ko baza kwiba utuzi tw'abirabura yabyise black job asa n'utandukanya ngo hari utuzi tw'abazungu hari n'utuzi tw'abirabura aho Michelle Obama yahise avuga ati ese aka kazi ko uri gushaka ko kaba nako kari muri twa tuzi tw'abirabura wavugaga usanga Trump afite ikibazo gikomeye na harisi ku rundi ruhande ariko akaba afite inzira isa n'iharuye ariko za mbogamizi navugaga sisiteme y'iki gihugu uburyo iteye nuko nubwo wibuke ko muri bibiri na cumi na gatandatu Hillary Clinton yagize abantu benshi bamutora kurusha Trump ariko
icyo kibazo cy'ukuntu amatora aba muri amerika n'ukuntu uruhara rw'intumwa zo mu leta atandukanye rukomeye turabigaruka ko ariko kandi ndasaba n'umufasoni eravindura agira icyo avuze kuri ubwo buryo bushasha mwavuze uyu mukenyuro uyu mukino iyo sitarateji yo guhindura umutegetsi mu kanya ka nyuma turagira icyo abivuze ko ariko imbere yaho turafise umunywanyi wacu kazimira sibo rurema muri aho murakomeye muratwumva kazimira turabumva turabumva muri hehe turi kigali mu rwanda ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro icyiyumviro ngewe mbona ni uko tuba tumukurikirana amakuru ku munsi ku mbuga nkoranyambaga bandanya ariko iyo dukurikiye tureba amerika buriya ni igihugu gikomeye ku isi buriya perezida batorewe na perezida w'isi ni ukuvuga ngo uwo mudamu turamuha amahirwe cyane twebwe murakoze cyane rwose murakoze kazimira sibo rurema avuga ko igihugu cya amerika ari igihugu gikomeye ku isi kandi akavuga ko aba bamwe mu bumviriza iradiyo hejuru ry'amerika bamushigikiye nagomba rero tugaruke kuri mwebwe madame eravindura mubwire icyo muvuze ko byashyikirijwe na placide magambo avuga ko hariho uburyo abademokarate bakoresheje mu gihe abarepubulika bari biteguriye guhiganwa guhangana na joe biden basanzwe bariko bahiganwa n'umufasoni vice perezida kamala harris ubwo buryo canke iyo strateji eka uyu mukino mubibona gute ujya mukino ni umukino rwose utsinda burya umuntu wese akina n'abandi akeza kugira sitarateji yo gutsinda ari mu mupira ari muri politike ari mu kurondera poromosiyo ku kazi ijya sitarateji yari ikomeye cyane rwose kandi icyari gikomeye cyane rwose si umuntu umwe yicaye mu biro bimwe akavuga ati ubu rero je ndibaza ko sitarateji yohinduka oya ni ukuri bagize nka kumwe twahora tubikora mu burundi abashingantahe n'abapfasoni abantu bizeye bagaheza bakabiganira bakaraba hasi bakaraba hejuru bakaraba iruhande atibasha ikintu cyodufasha guteza imbere umugambi umugambwe n'igihugu tugatsinda muri aya matora yo mu bihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na kane cobigike barabiganiriye rwose baramara nk'indwi yose canke zibiri babiganira ariko rero basha bose barashigikira perezida biden perezida biden nawe acarahaguruka nk'umushingantahe nyene abikwiye arafata iyo ngingo y'uko yoja ku ruhande agaheza agateza imbere akugurura umuryango kugira ngo kamara harris umuvisi perezida wiwe ashobore kuba ari wamusubirira kurondera uburyo bw'ingene yoserukira umugambi w'amademokrate iyo sitarateji irakomeye rwose yerekana yuko igihugu ntigitwarwa n'umuntu umwe igihugu gitwarwa na ekipe umugwi ufise icyiyumviro kimwe ufise viziyo imwe y'iyo bashaka ko ingene badutera imbere mu mahoro mu majambere byose ni strategy ikomeye rwose kandi baciye batuma umugambwe w'abarepublike umenga baratsitaye baranyereye ati ubu tuca tubigenza gutya iyo strategy yari ikomeye rwose ikomeye reka rero tubandanye kuri kiganiro hari ibyo bita muri amerika placide magambo ibyo bita november surprise ntibishobora gushika mu gihe cya nyuma cy'amatora naho muri iki gihe usanga ibiharo bitohozwa byerekana uri imbere n'uri inyuma gatoya icyo kintu ikintu abo bategetsi babiri bo kwitwarika kijyanye n'iyo ibyo bintu by'amabishika ku munota wa nyuma ni nk'ibihe kuri abo bategetsi bose umwe umwe ukwiwe
nahera nko ku kintu cya mbere wenda n'uwo muntu waruhamagaye rahereyeho wavuga ati nubwo atari muri amerika aho yari ari sinzi aho yari ari ariko aravuze ati turamushyigikiye twumva turi inyuma ya kamara hari ntabwo ari we wenyine buri bihugu ibihugu bigenda bitera imbere ku isi ubushinwa za irani za isirayeli baba bari inyuma y'abantu bakavuga bati turashaka noneho umudemokarate turashaka umurepublikani ari nabyo trump yakoresheje muri bibiri na cumi na gatandatu igihe kuko byageze ku munsi wa nyuma november surprise iyo wavugaga mu cyumweru cya nyuma rwose na sondaje byaragaragaraga ko Hillary Clinton yari imbere ya Trump ariko Trump akaba yaravuze ibintu abantu bagira ngo ni ibikino ati nyabona ati China nizere ko muri gukurikirana Iran nizere ko mubyumva muzaneye bya bintu bihishe mudushakire bya bintu bihishe bya Hillary bagenda babisohora nibyo bagiye basohora muri za muri za wikileaks n'ibindi binyamakuru na ba Putine noneho Trump mu cyumweru cya nyuma muri bibiri na cumi na gatandatu nibwo yakoze surprise iteye ubwoba abantu bose baramufataga nk'umuntu wisekereza n'ubu rero ejo bundi akaba yarabikoze nk'uko byatangajwe na televiziyo ya PBS kubera nawe yabonaga amakarita yari yacanze byari byanze nyine kubera iyo surprise babateye babaha undi mukandida batari biteguye muri iyi diri bari gukorana na na israel kugira ngo idakomeza kurasagaza ni ikintu gishobora gutsindisha abademokarate cyane kubera ibitekerezo bimwe by'ububanyi mpuzamahanga n'ibindi bihugu trump yagiye kuri telefone ajya guhamagara netanyahu amubwira ati uramenya ibyo bintu rwose nuramuka ubemereye baratsinda ibyo byo kugarura amahoro muri gaza nicyo kintu bacungiyeho ariko bifatwa nk'icyaha n'ubundi cy'umuntu wiyamamaza naho rero ntawamenye undi mukino wahaba muri mu kwa cumi na kumwe ariko na kamara hari nawe nta bigaragara ko muri rikodi ziwe ntabwo afite ibintu byinshi akemangwa nk'ibyo Hillary Clinton yakemangwaga muri bibiri na cumi na gatandatu ntawamenya ni ugutegereza amatora nuko uko agenda hari igihe aba surprise aba republican bagatsinda rwose Trump n'ubu ngubu ntabwo ushobora kuvuga ngo yamaze gutsindwa icyo kibazo turakibaza Dr Elavi Ndura mu kanya ariko nashakamo ijambo Armand Armand muri aho n'amahoro n'amahoro namwe murakomeye turakomeye muri hega Armand
mba muri kenya uri muri kenya murafite ikibazo murakurikirana mwarakurikiranye ikoraniro ry'abademokarata n'iry'abarepubulika ryabaye mu kwezi guheze
naragerageje gukurikirana cyane kamara harris na na trump naragerageje kubakurikirana bose ariko jewe ku bwanjye ndiko ndaraba nk'umuntu ushobora guhereza amahirwe afite imigambi myiza uwo mupfasoni afite imigambi myiza cyane arakunda igihugu ariko ngerageje kuraba trump trump afite ubwibone trump afite ubwibone bwinshi yaravuze ngo hamatsinzwe ngo azogerageza ngo atsinze sori ngo atsinze ngo azogerageza ngo kurwanya abimukira muri etats unis ngo nyine ashobotse ngo azoshire uruhome rugabura medric na us urabona yuko wewe ibimuhangayikishije nyene we wavuga ati abimukira barateye ikibazo cyane yuwezi icyo cyonyine kizotuma avaho ni ukuri siko ndakubeshya je trump sinamukunze mu majambo agerageza gukoresha ariko ugereranije ukumviriza imigambi ya kamara heri aragerageza cyane kubona yuko azogerageza kubandanya ateza imbere amerika abandaniriza aho bari bagejeje na joel biden ni ikintu cyiza cyane umupfasoni namwubake cyane nta na hamwe nigeze numva avuga yuko azogwanya abimukira nta namwe nigeze numva avuga ko azobangamira cyane abimukira niyo mahirwe ndamuha kandi nizera ko abirabure bazogerageza kumuha amajwi cyane rwose hama narumvise numvise umuntu ariko aravuga ngo muri iki kiganiro nyine avuga yuko ikintu kizotuma kamara heri ashobora gutsindwa ko ari kubera intambara israeli yateye iriko irakora muri gaza hanyuma uriko uraraba muri muri muri gaza israeli iri gukora akazi kayo iriko igwanira ubwigenge bwa israeli uriko uraraba hamasi yavuye muri palestine ijya gutera israeli irica abantu amahanga arorera twibaza ko israeli hari ikosa na rimwe yoba ifite ryo kwirwana ko mu gihe yatewe ititeguye hagapfa abantu barenga igihumbi n'amajana abiri ubwo nyene kumva ni iterasoni israeli kuba iriko irakora ivyo iriko iragwanya hamas ni nk'umuhari w'iterabwoba ukwiye kugwanywa bimwe bihagije ubu uriko uraraba amakuru yo muri iki gihe birababaje cyane kubona ubwicanyi buba amahanga arorera atatariko arakora barakora nibaza yuko nta mpamvu nimwe bashobora kuvuga ngo ngo ubutegetsi bwa Joe Biden na Kamala Harris byaragize uruhara muri iyo ntambara intambara yateye uko nyene na Israel iza kurwana yivuye inyuma kugira irandurane n'imigiro muhari ico n'ikibazo aho kiraje shinga Kamala Harris azoba perezida ico n'ikibazo kiraje shinga abatari bake murakoze kandi rwose ku cimbero mushikirije madame Elavindura imbere yuko tuja kuri cha kibazo twari kubabaza nagomba mugire icyo muvuze gatoyi ku bishikirijwe n'umushiyantahe ama ibyo arma avuze ndabitegera ingwano yo muri gaza ihagaritse umutima abantu benshi ihagaritse umutima abantu bose bo muri israel n'abashigikiye israel ihagaritse umutima abantu bose b'abapalestiniye n'abava muri palestine n'ababashigikiye bose nta muntu ariko aratsinda muri mu ngwano yo muri gaza nicyo gituma jewe numvirije neza ingene kamara harris yasiguye ko ubwa israel irafise uburenganzira bwo kwigwanira ikikingira kandi ko amerika izokwama ishyigikira ariko acayongera ko ati ububabare mbona bubandanya buba muri gaza kubera abapalestinye baguma bicwa baguma birukanga bahunga inshuro cumi inshuro cumi na zitanu ati dutegerezwa gukora ibyo dushobora byose ubwo bubabare bw'abantu bwo muri palestine buhagarika ati jewe kamara harris mbaye perezida n'ibyo turiko turakorana na biden n'ubu dushaka ubwa mbere na mbere yuko abantu bafashwe bakanyegezwa bose basubizwa iwabo icya kabiri yuko iyo ngwano ihera abantu bagasubira gutaha muhira je narashimye iyo nyinshi yiyo kuko ishigikira abo muri israel ikongera igashigikira abo muri palestine ivyerekana ko ata ruhande yegamiye kuko bose n'abantu bose n'abantu bose barababara ni vyiza cane rwose reka mugire n'ico mutubwiye kuri ca cimbiro cashikirizwa n'umushanaye placide eh, twavuga ko naho hariho amajwi ariko arerekana muri iki gihe ivyo ataco bivuze kuko hashobora kuba hari ikintu bakunda kwita muri amerika november surprise abategetsi bariko baritoza bogira iki kugira ngo bitegurire ibintu byose bishobora gushika ku munota wa nyuma kwitegura aribyo ibintu vyarahindutse igihe ibintu vyahinduka ku munota wa wa nyuma mu bihumbi mirongo ibiri na cumi na gatandatu twahise twabona ko hillary clinton azotsinda hanyuma hakaza november surprise jewe aho mpagaze mbona ko november surprise yonyine ishobora kuhaba ni uko trump yoba ari mu gasho afunzwe kubera ibirego byose afite mu matribunali kubera amategeko yose yarenze ibintu byarahindutse ariko ivyo ni ibintu ariko ivyo ni ibintu dr eravindura ni ibintu ubutungane buriko burihweza kandi bwihweje ye ni kuvyihweza vyo kuko hari ibirego vyinshi ategerezwa kwishura kandi abanyamerika si ibijuju abanyamerika bose ari abiza ari abatiza ari abatunze abatunze buke buke abakenye bose barazi ubwenge kandi barazi iyo amerika igihugu cyacu gitegerezwa gikeneye kugenda nta n'umwe azokwigira yiragira ingwano n'ububabare bwabaye mu kwezi kwa mbere mu bihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe igihe abantu bari bashigikiwe na trump batera inzu y'amategeko bagaheza bakica n'abapolisi bayikingiye nta muntu w'umunyamerika n'umwe azokwigera yibagira ivyo bintu iyo surprise rero ya november surprise ni uko abanyamerika bose bazohaguruka bakavuga ati trump twaragushigikiye imyaka myinshi ubu rero waramaze kutwereka ico utumbereye ubu rero tuhageze yuko duwese dutonda dukurikire kamara harris kuko azodufasha kubaka imibano yacu ukuntu tuzoshobora gutera imbere tugateza imbere n'abana bacu n'abuzukuru bacu jewe ndizeye abanyamerika iyo surprise ni uko abantu bashyigikiye trump bose bazoca batonda umurongo bagashigikira kamara harris
placide magambo hari icyiyumviro washikirije cy'ukuntu amatora muri leta zunze ubumwe za amerika atunganywa amajwi umuntu wese aratora ariko amajwi nyamukuru n'amajwi y'abaserukira amaleta atandukanye muri leta zunze ubumwe za amerika murashaka kugira icyo mubuze kuri ubwo buryo bwo gutora reka bwo gutora umukuru w'igihugu reka n'ukuntu bwoba bufise akamaro kuri leta zunze ubumwe za amerika
ni ibintu bituruka ku buryo iki gihugu cyashinzwe uba usanga leta ntabwo zingana hari igihe usanga hari leta ifite abayihagarariye ubwo ni delegate bayo biterwa n'uburyo ingana n'abaturage bafite kuko ariko byaba mu guhagararirwa ugasanga mu majwi ntabwo agenda angana cyane ariko nabyo usanga harimo ubutangana kuko nk'aha muri iyi leta dutuyemo ya new york mu mujyi dutuyemo wa new york city ubwayo nk'umudugudu umwe umudugudu umwe wa brooklyn abaturage barimo ni miliyoni esheshatu ariko ugiye kureba ukareba nka leta ya montana abaturage bayituyemo yo ntabwo bageze n'ibihumbi bitarenze magana atatu ariko uko bahagararirwa muri sena banganya n'uburyo bahagarara hano abasenateri baba bafite hano n'abadepite bari hano ugasanga biterwa n'amadistrict batuyemo hatitawe ku mubare ariko abo baderegates rero niho hagenda hatandukanira imibare ku buryo ushobora gusanga utowe muri leta ya new york amajwi yose nubwo yaba yarushijwe amajwi atanu gusa yarushijwe undi amajwi atanu ubwo abaderegates bose ahita akusanya akabatwara niyo mpamvu izi leta za new york za california california koko ni nayo izi imbere akazana za texas usanga zifite abadelegati benshi noneho ubwo ni naho abaturage bashobora kuba batoye ari benshi ariko ugasanga byo umubare ni abaturage uko batoye kuko ubahagarariye niwe niwe babara icyo gihe rero niho usanga rero hatarimo uburinganire ariko rero ntabwo bavuga hari uburyo abantu bavuga ko ari ibintu bitumvikanye ariko niko iki gihugu cyubatse kuko ni igihugu kinini ni igihugu cyubatswe kera hashize imyaka magana abiri mirongo hafi magana atatu aribwo cyubatswe niko byari biteye icyo gihe hari ibigenda bihinduka bitewe n'uburyo icyo gihe ubuzima bwari bubayeho mu myaka y'igihumbi magana arindwi ariko nyine ubu ngubu ku buryo bigenda bihinduka ariko za popira voti ubu niwe watsinze amajwi menshi ku buryo usanga ashobora kuba yagize yagize abantu benshi ariko nta Hillary Clinton yarushije Trump muri bibiri na cumi na gatandatu nta na rimwe Trump yiyamamaza aragira abaturage benshi ariko hari aho yabayemo perezida n'ubu ngubu bivuga ko Trump rwose ashobora kuba n'ubu ngubu yatorwa niyo hari aho bagenda barwanya amaleta agenda ahinduka niho bagenda bagera ariko nanone hari akantu wavuze nashaka gukomozaho Trump ntabwo ari ukuvuga ko ari hasi abantu Trump hari gahunda nziza afite nta gahunda za ekonomi nk'ibyo ngibyo uwo mugenzi yavugaga byo muri israel abaturage ba hano batangiye kwivumbura bitandukanya na israel kuko bavuga bati n'ubundi Trump afite gahunda nziza kuko n'ubundi amafaranga dutanga mu misoro ntabwo atugarukira n'ubundi bayatanga nk'imfashanyo kuri biriya byo kugura intwaro zo muri israel zijya gusenya abaturage ba gaza abaturage ba gaza bakaba nta hantu bafite nta leta bafite ku buryo bareba ubwo nko kubahohotera abantu benshi hano bageze aho bitandukanye na na leta ya hano ku buryo ari nayo mpamvu biden na na harris barimo barwana no kugira ngo barangize iki kibazo mbere y'uko amatora aba ariko Trump nawe akabarusha ku ruhande rwa ekonomi icyo kintu nacyo ni ikintu abantu bagomba kureba Trump ntabwo ari uko afite gahunda mbi buri gihe ibyiyumviro byiza reka nicyo cyiyumviro tubihe madamu ravindura agira icyo avuze ku kuntu amatora atunganywa muri amerika benshi nk'abanywanyi radiyo ijwi ry'amerika bataba baba mu bihugu bitandukanye ntibazi ukuntu umukuru w'igihugu atorwa nagomba mugire icyo muvuze kuri ubwo buryo madamu ravindura reka n'ingaruka zabyo ubwiza bwabyo cyane aho bufise akanenge cyose cyama gifise ingene gitunganya amapolitike n'amatora yabyo nk'uko journaliste uh, plastide uh, magambo uh, abivuze ati amerika ni igihugu kiriko kimaze imyaka ishika amajana atatu ati kandi ariko cubatswe ariko ndazi yuko abantu bamaze imyaka itari mike biyumvira bongera baganira ingene amategeko agenza amatora yohinduka kugira ngo umuntu atowe n'abantu benshi kuruta abari batsinda ariko ibyo ni ukukora kuri constitution ntibizoshobora kuba byahindutse mu minsi mirongo indwi n'umwe dusigaranye ariko n'akazi ni igikorwa gihambaye twese abanyamerika dutegerezwa gukora kugira ngo turabe yuko iyo ngorane twayikuramo amatora akaba atomoye gusa akaba atomoye neza gusumbya ariko mu mwanya dusigaranye ni ugukoresha uburyo buciye mu mategeko buhari abantu bose bagatora amajwi yose agaheza tukayaharura neza ntihagire n'umwe asigara inyuma kandi ntihagire uza kuza aragerageza korupsiyo abwira abantu ngo ngo subiramo ngo ngo ndonderera amajwi ibihumbi cumi na rimwe oya ni ukuri twereke isi yose yuko dutwara kandi twitwara mu buntu kandi ko n'igihugu cya amerika kizorongorwa mu buntu tujya tuvuga mu ubuntu muri afurika no mu burundi ibintu bizohinduka buke buke ariko mu byo dufise mu buryo dufise harimo umwizero mwinshi cyane ko ibintu bizoja mu buryo umuntu azodutwara neza agateza imbere igihugu agateza imbere n'isi agafasha kuzana amahoro ku isi cyane cyane muri gaza abantu bagasubira gutangura guhema ni ukuri niwe muntu azoheza ushobora kudutwara neza dutera imbere tugaruke kuri placide magambo mutubwire hari abantu batavuga rumwe ku ruhara rukomeye rw'amakoraniro makuru y'imigambwe ku bwanyu konvansiyo ikoraniro rikuru ry'umugambwe rifite uruhe ruhara mu guteza imbere umukandida aba yatowe ni ibintu byahindutse cyane muri iki gihe kuko duhereye nko muri bibiri na cumi na gatandatu burya impamvu trump yari yahisemo mike pence na visi perezida ni uko mike pence ari mu bantu babarizwa baba evangeliste ni bariya bavugabutumwa bababwiriza ni abantu bakomeye cyane mu bintu by'amatora hano muri amerika ku buryo kuva kera ku buryo usanga rwose ni nayo mpamvu na perezida agiye kurahira bamutega bibiriya ukaba ugomba kuyirambikaho ikiganza ni amadini amatorero ni ibintu bikomeye hano cyane ariko ubu ngubu Trump nyine nibyo bavuga ko aho ageze we ahindura ibintu byose agahita abyigarurira nubwo yakoresheje mike pence nka visi perezida we yanyuze inyuma ahita afata ba banyamatorero bose arabigarurira noneho ku buryo muri manda ye rwose guhera muri bibiri na cumi na gatandatu kugera n'ejo bundi hari ahantu nkahariya muri midwest muri midwest ubwo twabisobanura ni za leta zo hagati za tenesi za texas za kansas abanyamadini bageze aho baravuga bati rwose abademokarate babirukana mu kiliziya bati niba wemera ibintu by'abademokarate kuko aho badahuriza cyane ni izi polisi zo gukuramo amadaha izi polisi ni ibintu ngibyo bagenda bavuga bati bitandukanye n'ukwemera kw'imana n'aba babana bahuje ibitsina bagize iki noneho abademokarate ku buryo baborohereza abarepabulika bo bakavuga bati ntabwo tubyemera na gato nubwo rimwe na rimwe bajya bahindukira bakavuga bati afurika niho bari inyuma mu kurwanya ibintu muri aya mareta yo hagati noneho yo ararenze trump rero araza naho yagiye atakariza ingufu noneho ku buryo n'amadini ku buryo ubu ngubu ari kugenda atakaza ingufu aho ngaho ndakwetinga pbs n'ubundi niyo yagaragaje mu minsi yashize uburyo amadini yagiye atakaza abantu noneho nabo muri iyi minsi bakaba bari kwivumbura bavuga bati aho kugira ngo amatorero yacu afunge twebwe twarekana na Trump aho kugira ngo amatorero yacu afunge ariko dukomeze tugire abakristo amatorero menshi kuko yari amaze gufunga hagati kandi kubera iyo mpamvu y'uruhare rwahoranye kandi nabwo rwatangiwe na rwatangiwe na Reagan abirwanyisha abitsindisha Jimmy Carter mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani kuko na Jimmy Carter nawe burya yari yari umu evangeliste egomereka nico kibazo twibaze madame Yura uruhara rw'ama amakoraniro makuru y'umugambwe iryo koraniro ryarayirangiye ry'abademokarate n'uruhe mu guteza imbere umutegetsi aba yagenya
amakorano nk'ikorano ry'abademokarate duhejeje kuraba ryaheze ejo icyo rifasha cyane rwose ni ukwerekana yuko umuryango burya umuntu wese abantu benshi batera imbere baba bafise umuryango bahagaze ko ubahagararanye ubashigikiye ubafashe mu mugongo jewe icyo mbona ayo makorano akora cyane cyane ni ukwerekana ko uwo muryango wabaye munini cyane rwose yuko abantu ejo igihe muri Chicago hari abantu igihumbi muri sare imwe ni ukwerekana ko abantu bagufashe mu mugongo bagwiriye kandi bose bafite inguvu zo mu mutima no mu mutwe ntuhagaze wenyine kuko ni ukwerekana kandi yuko igihugu atari icy'umuntu umwe igihugu ntigitwagwa n'umuntu umwe igihugu gitwagwa n'abantu benshi umwe wese akerera icyo afise yigora mu nguvu mu byo akora byose kandi abantu bagaheza ikindi kintu gihambaye ni ugufasha umukandida gusigura gutanga uburorero bw'ingene azotwara ibyo azohagarikirako kugira ngo abantu mu gihugu cyose twumve amajwi menshi ariko yose avuga kimwe avuga kimwe ubutumwa bumwe je nicyo mbona izo nama zikora reka tuvuge no ku ruhara rw'aba visi perezida ko n'uruhara ruhambaye cyane rwose ikintu mwibaza ko aba visi perezida bafasha abagenywe mu banga yo kuba perezida ni nk'ibihe cyane cyane muri iki gihe hasigaye iminsi itari mike yo kwiyamamaza paraside magambo ndahera kuri kuri uyu visi perezida mushya wa trump jd vance ni umuntu ukiri mutoya byo ariko yakuriye yakuriye mu muryango w'abakire ariya muri za ohayo noneho akaba ari leta cyane y'abarepublican agira za avantage nyinshi agira ibintu byinshi mu buzima bimworohereza ku buryo bavuga ko atazi ubuzima bwo hanze cyane yagiye mu mashuri nabwo hari uburyo babikemangaga uburyo yitwaraga bitamworoheye ariko kubera nyine ari abana b'abakire bagendaga bishyura aracyari mutoya noneho ariko ku ruhande rwa jedi vensi nawe urabizi ko yari senateri yari senateri wa ohayo bivuga ko afitemo nubwo akiri muto yari afitemo ka ubunararibonye nibwo yari agitangira nyine agenda azamukira hejuru ariko kuri uyu mu visi perezida wa kamara harisi we tim wars urabona ni umuntu yavukiye ahantu muri nebraska hagati mu cyaro mu giturage kimwe cy'abaturage bakeya noneho uko yagiye yagiye arabivuga mu ijambo uburyo bafashanya baherera mu bukene ajya mu mwuga wo kwigisha nk'umwarimu agerageza kugirana umubano mwiza n'abanyeshuri ku buryo abanyeshuri nabo bagiye bamusunika abanyeshuri ntabwo ari ukubigisha gusa yabatoje n'imikino na basketball na n'ibi bya american football batwara igikombe batari barigeze batwara niyo mpamvu bamwita coach bamwita coach team cyangwa se umutoza team ni nayo mpamvu bavuga ko afite imyaka mirongo itandatu yanyuze muri bwa buzima bwose muri za nzego z'ubuzima bwose kandi noneho naho yageze muri congress ni wa muntu wari ufite burya amahame nk'aya makeni atavuga ati nta mudemokarate uri umudemokarate utari mukuri singushyigikira uri muri republican niba bavuga ukuri akagenda akabafasha ahubwo akajya ku ruhande rwabo niyo experience bamuvugaho kandi gushaka visi perezida burya ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu ku bwanyu paraside gishobora gutuma mu muhanga y'umukuru w'igihugu ashobora gutsinda amatora ni ikintu gikomeye cyane ni naho naringiye kugera niba wibuka makeyini ahitamo sara parini makeyini yari umuntu w'intwari ufite ibikorwa ufite experience baba abademokarate n'abarepublican bamukunda noneho agiye guhangana na obama utari uzwi ahantu aturutse bavuga ngo umwirabura wo muri kenya bavuga bati nta n'ibyemezo ntabwo tuzi n'aho yavukiye ariko aramutsinda yamutsindishije visi perezida y'uko yari afite we biden ariko makeni yahisemo sara parini mu by'ukuri ubona ko afite ibitekerezo byo ku nguni imwe neza na trump ariko noneho makeni we yari ari hagati na hagati nicyo kintu burya cyatumye makeni atsindwa n'ahangaha rero bishobora kubamo ntawamenya nabyo ni ikindi kintu bavuga ki kwaba visi perezida ashobora gutuma utsinda cyangwa azatuma utsindwa reka tubaze n'icyo kibazo madamu ravindura uruhara rwa visi perezida n'uruwe cyane cyane kuba umuhanuzi mukuru icyagoranye mu ntwaro ya Trump igihe yari perezida ni uko yumviriza no mu visi perezida wiwe ntiyamwumviriza ibyo byarabaye ingorane nicyo gituma kugira ngo kamara harris atore team work umuntu nk'uko uwo wundi plaside magambo abivuze azana experience azana ubuzima bw'abanyamerika bandi mu ma leta yandi yaragiye no kurwanira igihugu ibyo ukuri kose ni umuntu azana akongero kerekana yuko mu biro bya perezida hazoba hari ama experience hazoba hari amajwi menshi y'abantu benshi bo mu ntara zose zidasa ariko umuntu yigishije mu mashuri urabona kamara harisi ni umuntu wo mu mategeko agwanya akabi n'ibindi byose umupfasoni kugira atore umushinga ntahe afise imizi mu zindi ntara kandi abantu bamukunda kandi azi kumviriza dushobora kuba umukoci utazi kumviriza no gutwara neza azomuhanura neza bazokorana rwose neza bafatanya mu nda kugira igihugu gitera imbere urakoze madamu iravindura ndagushimiye cyane rwose ku kanya watari kugira ngo muje muri iki kiganiro turashimiye kandi n'umushantahe plaside magambo Mugabo nawe nyene yafashe akanya akadusigurira cyane cyane ibintu akurikirana ku munsi ku munsi turashimiye abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteze amatwi turashimiye kandi na engineer Maclean tukaba dushimiye na Nadia Taha yatunganije ikiganiro turabasezeye tubashikiriza akaririmbo kitwa Chicago
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi ry'amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
ijambo umugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika